Hamza, usiku mwema.
iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika naho mu burundi turi ku mirongo migufi short wave kuri metero makumyabiri na gatanu mirongo itatu na rimwe na metero mirongo ine na rimwe mu karere ka kisoro muri uganda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora hano washington dc muri leta zunze ubumwe za amerika muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabasuhuza mwese kandi mbaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo amakuru tubategurira tukanabagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya korona iki cyorezo ariko nticyabujije abanyamerika kujya gutora umukuru w'igihugu ku munsi w'ejo ubwo twabateguriraga aya makuru abanyamerika barenga miliyoni ijana bari bamaze gutora perezida uzayobora igihugu mu myaka ine iri imbere turasubiza amaso inyuma turebe uko byari byifashe ejo ku munsi wa kabiri w'itora nyirizina dore ko hari abari baramaze gutora ku ikubitiro bifashishije uburyo bashyiriweho buborohereza muri ibi bihe by'icyorezo cya virusi ya korona harimo uburyo bw'iposita n'amasanduku y'itora yateganijwe ahantu hatandukanye abarundi benshi tuvugana abenshi baramaze gutora kubera utuzi usanga benshi bitaborohera gutora ku wa kabiri benshi rero bagiye batora muri wikende bagenda bagatora mugabo abantu benshi bitavye amatora bayatoye imbere uwo nizena ntiranyibagira umunyamerikakazi ufite inkomoko mu burundi ubu uba muri leta ya new york akaba ari umunyamabanga ntayegayezwa mu ishyirahamwe ry'abarundi baba mu mujyi wa bafaro ntimujye kure rero ya radiyo yanyu iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zibanda ku matora muri amerika turazibagezaho ku buryo burambuye mu mwanya muto reka mbere yaho tubanze tubagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugiye kugezwaho na aroyizi bigirimana aroyizi waramutse neza
urakoze ejeni hano muri leta z'ubumwe za amerika bari mu guharura amajwi mu maleta yamaze kurangiza gutora ayo mu buseruko n'ahandi mu gihe abanyamerika bashikirije aho bahagaze ku guhitamwo nimba umurepublikane donald trump agiye kwiyongera iyindi myaka ine canke agiye guha white house uwo bariko barahiganwa umudemokrate joe biden amamiliyoni y'abanyamerika batoye ejo kuwa kabiri biyongereye ku barenga imiliyoni ijana batoye ubwa mbere mu ndwi ziheze muri aya matora abanyamerika baratoye kandi n'abashinga amateka abategetsi bo mu rwego rw'amareta hamwe n'inzego zo mu makomine amaso y'abanyamerika ahanze amareta ya florida na carolina ya ruguru amareta abiri yafashije trump gutsinda mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu aho uyu mwaka bisa n'uko trump na biden bari mbirimbiri muri ayo mareta iyindi leta ihanzwe amaso ni pennsylvania aho amajwi ya nyuma ashobora kuzoboneka mu minsi iri imbere abasesenguzi muri politike bavuga ko aya mareta atatu ahambaye kuri trump aho ashobora kumuha manda ya kabiri canke akamugira umuperezida agira gatatu mu myaka irenga mirongo ine atabashije gutwara manda ya kabiri umushikiranganji w'ubwongereza ajejwe intwaro mu gihugu hagati yatangaje ejo ku munsi wa kabiri ko igihugu congereje urugero rwo kwiyubara ko hashobora kuba igitero c'iterabwoba inyuma y'ibitero vy'iterabwoba byabaye mu bihugu by'ubufaransa na autriche ku bw'icyo kigo cy'iperereza cy'ubwongereza iryo gabisha rikomeye cyane risigura ko igitero cy'iterabwoba gifise amahirwe manini yo gushobora kuba umushiranganji priti patel yavuze ko uru rugero rwo kwiyubara igitero cy'iterabwoba rudugijwe inyuma y'aho intagondwa ikoreye igitero ikoresheje imbugita mu gisagara ca nice mu bufaransa hamwe n'abandi bantu bane bishwe barashwe ivyene muri autriche ku munsi wa mbere n'umugabo yitwaje inkoho yamenyekanye ko ari intagondwa y'umuyisilamu yavuze ko abantu batogira ubwoba ariko bakagaba gusa yongeye ko ko abajejwe iperereza n'abapolisi bagiye kuboneka ku bwinshi mu bice bitandukanye by'igihugu mu ntumbero yo gukinga icoba muri afurika abakenyezi baharugwa mu majana mu gihugu ca mali barihereje amabarabara ejo ku munsi wa kabiri biyamiriza amabi yo gufatwa ku nguvu akorerwa abagore hamwe n'abakobwa iyo myiyerekano igamije gukangurira abategetsi gufata ibihano bikomeye ku bakora ubwo bubisha mu ndwi iheze igipolisi muri malawi carahagaritse umugabo w'imyaka mirongo itatu n'umunani mu gisagara ca chikwawa kiri mu bumanuko bw'igihugu inyuma y'aho afatiye ku nguvu umwana w'umukobwa w'imyaka cumi n'umwe ku ruhande rw'ibarabara igipolisi mu gisagara ca blantire giherutse kandi gufata umukozi wo ku ivuriro kubera yasambanije umwana wa mushikiwe w'imyaka cumi n'ine umuvugizi w'igipolisi ca malawi peter kalaya yabwiye ijwi rya amerika ko ubwo bubisha butera bwiyongera intumwa ya ONU y'imfatakibanza muri Libya Stephanie William yavuze ejo kuwa kabiri ko abategetsi ba gisirikare b'impande zishamiranye muri Libya bumvikanye gushira mu ngiro amasezerano yo guhagarika imirwano bumvikanye mu kwezi guheze iri tangazo rije inyuma y'umubonano wahuje umugwi ugizwe n'abasirikare ku mpande zibiri baganira ku gushira mu ngiro ayo masezerano byatanguye kuwa mbere muri Libya ku nshuro ya mbere izo mpande zemeranije gushinga umugwi muto uzogenzura igikorwa cyo kuvana abasirikare b'izo mpande mu birindiro byabo hamwe no kugenzura ivanwa ry'abasirikare mvamakungu ku rubuga rw'intambara iyo komisiyo yemeranije guhurira mu gisagara cya sirte mu kiringo cya vuba cyane iyi nama ikurikiye ifundikwa ry'amasezerano yo guhagarika intambara yasinywe n'impande ziri mu ntambara mu busuwisi mu kwezi guheze
Aloyizi Bigirimana urakoze kutugezaho aya makuru inshuti banywanyi iyi mwumvanira ry'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda miliyoni z'abanyamerika baraye bitabiriye itora rya perezida ubu igisigaye ni ugutegereza kumenya uzayobora igihugu muri iyi myaka ine iri imbere hagati y'umurepublikani perezida donald trump uri ku buyobozi n'umudemokarate Joe Biden muri aya makuru yacu rero turareba uko byari byifashe ku munsi w'ejo wa kabiri nyuma y'aho abakandida bamariye gupfundika imirimo yabo yo kwiyamamaza ijwi ry'amerika ryaganiriye n'abarundi n'abanyarwanda baba mu bice bitandukanye bya leta zunze ubumwe za amerika baba abatoye cyangwa se abakurikiraniye hafi amatora muri uyu mwanya reka tubanze tubaze mugenzi wacu diane ninahazwe ejo wagiye ku biro by'amatora ahantu hatandukanye atubwire muri make uko yabisanze diane warayiturebeye uko umwuka wari wifashe mu ijoro mu murwa mukuru wa leta zunze ubumwe za amerika washington dc byari bimeze gute ejo ni ejo tumaze kuvugana aho nakubwira ko ndi arlington muri leta ya virginia nahavuye nsubira gato muri washington dc umwuka wari uhari nta kinini cyari cyawuhindutsemo kuko abantu bari bakiri imbere y'ingoro y'umukuru w'igihugu ariyo white house bakiri ko baratanga ubutumwa bwabo butandukanye bari bagifise ibyapa bitandukanye byanditse ko yuko bashaka impinduka polisi yaraye ifashe rero umuntu umwe mu bari bariyerekanira ngaho imbere y'ingoro y'umukuru w'igihugu ntibatomoye impamvu baba baramufashe n'impamvu baba baramuhagaritse mu bandi batari bake baba bariko bariyerekana aho onye washington dc nahagumye mu masaha yegeye imbere cane rwose nko mu masambiri z'ijoro saa mbiri na nusu z'ijoro abantu rero bari bakiriyo bakiri ko barakingira amazu yabo y'uburiro amazu yabo y'ubudandaji amazu yabo atandukanye bashira ko imbaho zitandukanye tubabajije bavuga yuko bari barikingira bavuga bati ntituzi ibiza gushika mu gihe tukirindiriye ibiza kuva mu matora biza guhava nkumbure bitangazo noneho ahandi waciye mu zindi leta aho byari byifashe gute urumva aho babwira hari muri leta ya washington dc umugwa mukuru wa leta zunze ubumwe za amerika naraciye muri virginia ni leta yegereye washington dc ku mugwa mukuru ho hasa nk'ahatekanye kuko ubirabye nta bantu babona bariko bafise ivyapa nta bantu babona bari mu mugwi munini utuzu tw'itorero naciye ko ngira ngo mu masaha yo ku mugoroba nka saa moya z'ijoro saa kumi na zibiri wabona n'ukuri nta n'abantu benshi bari bahari abo twavugana bavuyeyo bavuga bati benshi baratoye benshi batoye hakiri kare bakanakubwira yuko muri kahise ka amerika by'ukuri benshi batoye hakiri kare gusumba uko bari ko baratora ubu hariho abavuga bati bari batinye mpumbure kino kiza ca covid ya cumi n'icenda gihangayikishije abantu hariho abatinye kino cuka ariko ejo ni no kubwira ko abantu batari bake bavuga bati ntituzi ntituzi ikintu kiriko kiraba ejo mbaza hariho benshi bavuga bati bari ku ruhande rw'abanyafurika bashaka ihinduka ariko narashoboye guhura n'umuntu akomoka muri repubulika ya demokarasi ya kongo ndamubaza uko byifashe ambwira ati byo merewe neza ariko nza kumererwa neza ari uko menye yuko donald trump yatsinze ati n'ubwa mbere mbonye umuperezida ativanga mu bintu bya afurika uwo muperezida niwe dushaka niwe dushaka kugumako hari uruhande y'uwo avuga ati donald trump niwe mwiza kuko ativanga mu bya afurika hari urundi ruhande ruvuga ruti ahubwo afurika yaribagiwe na amerika ku buryo uko kwibagirwa na amerika biriko biratera akajagari muri afurika diane uretse uwo munyekongo mwavuganye ndibwira ko aho wanyuze hari n'abandi bantu mwahuye mukaganira abo mwavuganye bakubwiraga ikindi iki kuri aya matora ejeni navuganye n'umuntu akomoka muri cameroon uyu rero jewe kubera urabona uko bimeze abatari bake batinye gutwara imiduga yabo batinye kugenda n'imiduga yabo bagafata imiduga itandukanye hariho bamwe mu babizi mu by'itangazamakuru bagakubwira ati umenyesha amakuru mwiza n'umenyesha amakuru agihumeka uwapfuye ntakiri umenyesha amakuru naje ndi muri uwo muce w'abantu batinye ndavuga ntintegereza kuja mu mutekano imbere ko ntanga amakuru bisigura ko nagiye gufata imodoka zitandukanye zitwa ko zirimo umutekano hakuvuga ko jewe jenyene ngenda ubwanje uwo rero yantwaye muri ivyo bitandukanye yari umuntu akomoka muri cameroon we twavuganye ku buryo burambuye arambwira ati ndi ngaha haraheze imyaka n'imyaka n'ubwa mbere mbonye ibintu nk'ibi muri amerika we yambariye ati turashaka ihinduka cyane cyane rifatiye ku butunzi cyane cyane rifatiye ku kunagura afurika cyane cyane rifatiye ku gihagararo cya amerika yahagaze cyane kuri ico kintu avuga ati ni ukuri ibintu biri muri leta zunze ubumwe za amerika nta hantu na hamwe turabibona nta hantu na hamwe byari bwabe mu matora yo muri leta zunze ubumwe za amerika turifuza yuko uwokorera mu ngata donald trump yoba ari uwasigiwe iragi na barack obama yashoboye gushyira amerika ku rwego rwiza niko yabivuze ndiko ndabivuga hanyuma akaza hano ikibanza uh, afurika yadondaguye ibitandukanye bivuga ko kubwiwe byoza biha ikibanza afurika yavuze nk'amaporogaramu atandukanye yashyizeho na uh, barack obama kubwiwe yazaha ikibanza afurika uwo niwo twavuganye hari rero n'uyundi asanzwe akomoka muri leta zunze ubumwe za amerika afise urukoba rwera we twahuriye ejo mu micungararo y'ahakorera ingoro y'umukuru w'igihugu yambariye ati nahora nicara nkariya nkafataga kawa aho yanyereka mu micungararo y'ingoro y'umukuru w'igihugu atari ku buraba siho nicaye bahashize ibihome siniko ndabona na kimwe iyi si amerika yanje siyo amerika yanje si igihugu canje ibi ntavyo nemera nuko rero abo nibo novuga mu bo twavuganye uh, bagize ico bambarira ku bifatiye kuri ayo matora ya leta zunze ubumwe za amerika diane nahazwe ndagushimiye cyane urakoze ejo ni mukankusi ubwire igitondo ciza n'abariko baratwumviriza yego yego nawe mu banyamerika bavuga uko babona aya matora turahera mu mujyi wa atlanta muri leta ya georgia iri mu majyepfo y'igihugu ikaba n'imwe muri za leta zihatanirwa cyane mugenzi wacu etienne karekezi yabajije tim harris ishimwe uko yabonye itora ryari ryifashe ejo kwa kabiri muri rusange hano muri mujyi wa atlanta ntiyemo amatora yagenze neza uretse wenda ahantu hagiye haba ibibazo bibaye nk'ibitungurana kuko hari nk'ahantu muri kaunti ya spalding bagize ikibazo cyatewe no kumva abakozi bashobora kuba bashyize informasiyo zitari zo mu mashini zagomba kwifashishwa mu matora ikibloka noneho amatora agasa nk'aho atangira atinze ariko hari uburyo bwahise bukoreshwa mu buryo bwihuse bwose impapuro z'itora zahise zijyanwa mu tundi duce abantu bagomba gutoreramo bityo bakaba arizo bifashishije batora ariko abatoye bagiye basa nk'aho bagiye bafite inkingi biravuga ati ntabwo bizeye neza ko amajwi yabo azabarurwa ibyo kandi byanabaye mu yindi kaunti yitwa fulton aho rwiyemezamirimo umwe wari wahawe akazi ko gutwara ibikoresho ku maposita cyangwa se ahantu batorera atabashije kugeza ibikoresho aho abantu bagomba gutorera ibiriya nabyo byatumye ahantu byibura zagera kuri mirongo itatu abantu batabasha gutorera igihe ndetse bamwe bavuga ko bagiye gusuka basubira mu rugo bakaza kugaruka ku masaha ya nimugoroba naho se wowe ubwawe cyangwa se n'abantu muturanye mu gihe mwatoye mwabonye byifashe bite hari ituze risanzwe ngewe natoye hashize icyumweru ntoye ariko aho nabashije kugera wenda wabonaga hari ituze nk'abo nabashije kuvugana nabo wabonaga bavuga bati donald trump ashobora gutorwa ariko habayeho ko impinduka zibaho nk'uko bisanzwe bigenda amatora joe biden akaba ariwe ushobora kuza imbere muri ino state ya georgia byaba ari uko urubyiruko rwabigizemo uruhare cyane ndetse na komite z'abirabura ubundi mu by'ukuri zari zisanzwe zititabira amatora cyane muri uyu mwaka zikaba abirabura benshi bakaba baratoye uvuze kuri ayo mahirwe ashobora kuba ahabwa umukandida runaka cyangwa se undi abantu se mwavuganye wasanze batoye mu by'ukuri bashingiye ku zihe ngingo mu zo abakandida batanze mu gihe biyamamaje abenshi ntabwo wenda bagiye bambwira niba bagiye bakurikiza ibyo abakandida bagiye bavuga biyamaje ariko ubona bagenda bareba icyo basanzwe bazi ku bakandida biyamaje bakavuga ati wenda yewe nkunda ishyaka ry'abademokarate cyangwa se ry'abarepubulika kubera impamvu runaka nka trump we bavuga ko akenshi ari umuperezida utaguma ku ijambo rye avuga ashobora kuvuga ibintu mu gitondo nimugoroba akazabihinduye cyangwa se agahakana ko yanabivuze bityo akabona ko ari umuntu udafata ibyemezo bihamye nk'umuperezida w'igihugu nk'amerika timu ishimwe hari amakusanyabitekerezo n'amaperereza amaze iminsi akorwa hirya no hino mu gihugu yerekanwa no kuri za televiziyo agaragaza abantu bafite impungenge bigaragara ko nta tuze bafite mu gihe biteze ibiva muri aya matora aho mu mujyi wa atalanta icyo kibazo izo mpungenge zirigaragaza hano muri atalanta ntabwo ntabwo navuga ko hari ikibazo nk'icyo gihari ariko mu yandi masiteti nka za tegasi n'ahandi numvise bafite impungenge cyane cyane ku mazu akorerwamo nk'ubucuruzi aho bagiye basa nk'aho bakingira imbaho ku birahure kugira ngo bitamenyeka nk'uko byagiye bigaragara mu myigaragambyo yabaye mu minsi yashize hano muri atalanta urabona hari umutuzo byibuze nk'ahantu ntuye cyangwa se aho nabashije kugera ubonaga batuje cyane ko ni na siteti yatoye cyane mu mbere y'igihe biriya byitwa vote ku buryo ahantu amatora aberaga abonaga nta bantu benshi bahari bityo rero wabonaga hari ahantu rwose hatuje tim harris ishimwe na etienne karekezi barakoze twibutse ko tim harris ishimwe ari umunyamakuru wamaze igihe yimenyereza ku ijwi ry'amerika mu ntangiriro z'uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri kuri aya matora muri amerika mugenzi wacu frederic nkundikije nawe yavuganye na komode ndoriyobija uba muri leta ya michigan atangira avuga icyatumye we atora kare njyewe narangije gutora natoye kare kubera korona kubera haba hari abantu benshi cyane umurongo aba ari munini bijya bavuga ngo metero zitandatu hagati y'abantu ntizibashe gukurikiza twese turatinya kwandura kwanduza imiryango yacu kwanduza abana bacu turabitinya hanyuma natoye kare ariko apwe nka haheze nk'iminsi itatu ine barantelefona bambwira yuko sinyatire nasinye ku rupapuro rw'itora na sinyatire ku ikangamuntu yanjye ngo hariho utuntu tudahuye ko donk iyo bulletin de vote izociba niri izocipa izociba imfabusa none mwaronse akanya ko gusubira gutora ego bandereka inshuro zibiri hanyuma ndonsa akanya narasubiyeyo ndabereka akarangamuntu yanjye baca baragenda barambwira ati vuwara sinyatire dufise ni tariki iyo wasinye hariho akantu tubona bidahuye neza baca barabihindurira ubwo nyine baca mu yindi bireto vote byatwaye iminota nk'itatu ine biba birarangiye bati nicyo twashaka nta kindi murashaka kutubwira ukuntu abanyagihugu ba icyo barindiriye muri aya matora ku mpande zose abarepubulika n'abademokarate ku mpande zose abarepubulike ni mishigani ni igihe kimwe abarepubulika barayitsinda ikindi gihe abademokarate bakayitsinda ubu rero abarepubulike bari inyuma ya trump bikomeye cyane abademokarate nabo bati dukeneye ko ibintu bihinduka trump bafise ivyo batakunze kuri we donc utsinze michigan uba ufise amahirwe menshi yo kuba perezida w'igihugu ca amerika nk'uko mu bivuze cyane amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri n'amatora adasanzwe muri leta z'ubumwe za amerika eka muravye n'ukuntu abantu batoye hakiri kare n'amatora abantu bavuga ko adasanzwe ku bwanyu ni kuki bavuga ko ari amatora adasanzwe amatora muri uyu mwaka ni amatora adasanzwe kubera iyi myaka ine perezida trump amaze ku butegetsi ntiyabaye imyaka yoroshe ku bantu bamwe bamwe cyane cyane abantu b'inkewa abantu bava mu bindi bihugu cyane cyane abantu n'iki kiza cya korona cyatumye haba ukutumvikana hagati ya guverineri wa michigan na perezida trump ibintu bya rasizm yariyongereye gusumba hariho rero abantu bavuga bati amerika si igituzi hariho amajambo ava hejuru mu bategetsi tutari bwumve ariko ubu ariko arakwiragizwa nk'aho umengane bisanzwe nibwo bwa mbere twari tubonye abasivile bambaye bafite ibikoho bafite amajire antibare bagenda ku biro bakamera sawa guverineri nibwo bwa mbere twumvise ko hari mirise zifata ibikoho bagategura umugambi wo kunyuruza buramatari nibwo bwa mbere hariho abantu b'ibyo bintu rero bahabwa bati none igisi amerika tuzi hati isi amerika yagwanya intambara y'isi yose ishaka demokarasi ishaka liberite ishaka ati ibintu bigomba guhinduka imishigane rero cyane cyane ibyo bintu bya bya rasizime by'amamirisi afite inkoho birakomeye rwose birakomeye ni imwe mu ma eta avuga yuko ibyo bintu bikomeye cyane uyu munsi nk'uko itariki zitatu ukwezi kwa cumi na rimwe niho amatora y'umukuru w'igihugu yabaye kandi muri rusange mu bisanzwe umukuru w'igihugu yatowe n'aho amajwi nka yose aba atarashika aramenyekana kubera ibiharuro n'amajwi agenda araharurwamo uyu mwaka siko bishobora kugenda abanyagihugu biteze iki kuri uyu munsi ku munsi wa kabiri nko mu ijoro turiteze uwo ari we wese ashobora gutsinda ibiharuro amasondaje akorwa berekana ko joe biden umudemokarate ari imbere ariko bivana n'uwakoze iyo sondaje hari izindi sondaje zerekana ko trump ari imbere cyangwa begeranye cyane ikindi nacyo muri demisezi de sondaje zerekana yuko abademokarate baza gutsinda michigan ariko siko byagenze sevure akadefaranse kabaye gatoya ariko ku munota wa nyuma byarahindutse abarepubulika y'imishigane barayitsinda donke n'ubu abademokarate barizeye kandi bafite ubwoba n'abarepubulika barizeye kandi bafite ubwoba turindire reka turindire uko biza kugenda ndagushimiye cyane rwose komode ndori wija ku kanya wate kugira ngo umugane n'iradiyo ijwi ry'amerika kuri aya matora adasanzwe muri leta z'ubumwe za amerika muri mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mwakoze murakoze cyane
bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominote la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo urwenda n'urwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo urwenda na kane n'ibice bine radiyo kominote la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo urwenda n'urwenda n'ibice zeru n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
twerekeze noneho muri leta ya new york mugenzi wacu oriyani tangishaka yaganiriye n'umurundikazi zena ntiranyibagira uba muri iyo leta akaba ari umunyamabanga ntayegayezwa mu ishyirahamwe ry'abarundi baba mu mujyi wa bafaro ntiranyibagira yatangiye avuga uko yabonye ibikorwa byo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu byagenze n'uko amatora yari ayagenze
muri rusange amatora y'umukuru w'igihugu twebwe ino muri buffalo new york kampani yagenze neza mugabo twarabonye amadeba menshi yabaye hagati y'abakandida babiri umudemokrate joe biden na donald trump twebwe twarabikurikiranye cyane mugabo twaratangaye kubona ukuntu amerika ubundi niyo yigisha demokarasi ibindi bihugu mugabo turabonye yuko nabo nyine bibagora rimwe na rimwe ugasanga umukandida umwe ntashobora kureka uwundi ngo avuge asobanure neza imigambi ugasanga aho kuvuga kumara umwanya bavuga ibyo bazakorera abanyagihugu ahubwo bariko baratakana aho hagera aho umuntu umenga uwo mwaka mikoro kubera ko adashobora kureka uwundi ngo avuge mugabo muri rusange byagenze neza jimajine ko ariyo droit d'expression umuntu avuga ibyo yifuza mugabo birasaba yuko na umuntu nawe areka uwundi agasobanura akavuga ibyo azokorera abanyagihugu
ego none uno munsi ko ari umunsi wa nyuma w'amatora ubona bayitabiriye ngaho muri buffalo abarundi muvugana nabo boba bitabiriye uyu munsi wa nyuma w'amatora mwebwe namwe murayitabira ego cyane ahanye aho duherereye je ndahemba imbere y'ahantu batorera imbere y'ishure na eglize abantu benshi niho batorera mugabo nabonye yuko uno munsi abantu batari benshi cyane kuko haracari kare turi saa tanu mu gatondo mugabo abarundi benshi tuvugana abenshi baramaze gutora kubera yuko kubera utuzi usanga benshi bitaborohera gutora ku wa kabiri benshi rero bagiye batora muri wikende bagenda bagatora hanyuma icyo nababwira cyo ni uko jewe nza gutora ku mugoroba kuko ndindira ko abantu bagabanuka cyane mugabo abantu benshi bitavye amatora bayatoye imbere mugabo kubera rero natwe leta yacu ya new york iri ni setene ta demokratike benshi batora kare ni leta ya mitsindo n'abademokrate kuva na kera usanga umenga abantu bavuga ati ngera ntagenda abademokrate barayitsinda mugabo aya matora yabaye speciale kubera yuko amasirikosasi yabayemo ibi bya pandemike ya coronavirus hanyuma ibi bintu by'ama bya racisme aho abapolisi barasa abirabure si tutwe n'iwacu ino byarabaye cyane haba hafi iwacu muri rochester cyangwa muri buffalo ho abapolisi bishe abantu b'abirabure urumva ubunye abirabure babyitabiriye rwose hama rero abarundi nabo babasitwaye nabo nyine bitabiriye amatora
mubona abanyagihugu b'abanyamerika canke abarundi muzi biyumva yuko ijwi ryabo riza kugira icyo rimaze muri rusange mu matora y'uyu mwaka ego cyane icyo ni ikibazo cyiza dayere kuko jewe ndumwigisha uno munsi mu gatondo muri classe yanje navuge n'abanyeshuri banje ndababwira nti uno munsi ntwibagire ko ari umunsi wo kuja gutora abenshi bari enthusiaste baravuga bati ijwi ryacu ntiryofa ubusa reka tugende gutora kuko amatora aje mu gihe kidasanzwe rero abantu benshi baravuga yuko kubera ibi byabaye byerekanye ukuntu abirabura cyane cyane abaminorite usanga bari mu maposiso mabi rwose ugasanga kuri iyi pandemike yerekanye ukuntu abantu bakize n'abantu bakenye bibakorako cyane rwose urumva aya matora rero abantu bagiye gutora bavuga ati ntegerezwa gutora kuko ifo ko haba ikintu gihinduka mu buzima bwanje kenshi turavuga ngo ntacyo bizohindura ngo haba trump cyangwa ngo biden mugabo urabye cyane cyane ukuntu bitwaye nk'uku kurwanya ikiza cya korona cyangwa urabye ukuntu ekonomi yagenze urabona yuko ijwi ry'umuntu rizogira akamaro hari ikintu kizohinduka madamu zena urakoze cyane gufata kano kanya ko kuganira n'ijwi rya amerika turabashimiye urakoze umunsi mwiza cyane nshuti mwarimo duteze amatwi aha niho dusoreje amakuru n'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo ariko tunabararikira ibiganiro byacu bitaha na murisanga muze gutanga ibitekerezo noneho turaba turi muri studio isaha ni yayindi turabategereje kandi tubashimiye kuba mwahisemo gukurikira radiyo yanyu ijwi ry'amerika bakoze kandi bagenzi banjye bagize uruhare muri ibi biganiro n'abamfashije kubitegura no kubibagezaho ni ibiganiro byari bihagarariwe na etienne karekezi fatuma karara arimasi niwe washyize hamwe amajwi kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubasezeye mwese tubifuriza amahoro n'amahirwe muri byose aho muri hose mukomeza kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya korona